radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya show tweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda hateraniye inama mpuzamahanga ku kwibuka ku nshuro mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi abayiteraniyemo baraganira ku butabera ukuri no ku mateka ya jenoside abarokotse jenoside jenoside bakoze intambwe yo kubabarira kugira ngo bashobore kwiyubaka ugomba kumenya ko ubuzima bukomeza kandi ukabaho unaberaho n'abariya bacu bagiye kumva ko kubahorera ari ukubaho neza mu rukundo wirinda icyatumye bagenda nawe kitakubaho jean paul samputu wababariye uwamwiciye umuryango perezida emmanuel macron w'ubufaransa aravuga ko ubufaransa n'ibindi bihugu bakorana bashoboraga guhagarika jenoside ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na edi rwema perezida w'ubufaransa emmanuel macron yemeye ko igihugu cye n'ibindi by'inshuti byo mu burengerazuba bw'isi no ku mugabane wa afurika byashoboraga guhagarika jenoside yabaye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ariko habura ubushake ibi perezidansi y'ubufaransa yabitangaje ku mugoroba wo kuri uyu wa kane mu gihe hasigaye iminsi mike ngo mu rwanda hibukwe ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi umuhango wo kwibuka ku rwego rw'igihugu uzaba ku cyumweru tariki zirindwi mu mujyi wa kigali perezida macron wari watumiwe na perezida paul kagame muri uwo muhango ntazawitabira ariko ubutumwa bwe buzatambutswa mu buryo bwa videwo ku mbuga zitandukanye nk'uko bivugwa n'ibiro bye muri ubwo butumwa makuru azumvikana avuga ko igihe gutsemba burundu abatutsi byarimo biba umuryango mpuzamahanga wari ufite ubushobozi bwo kubimenya no kugira icyo ukora ubufaransa buzahagararirwa na minisitiri w'ububanyi n'amahanga stephane sejourne ubwo aheruka mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe perezida macron yemeye uruhare rw'igihugu cye muri jenoside asaba abarokotse gutanga impano y'imbabazi icyo gihe yavuze ko abarokotse aribo bashobora kuzitanga gusa yavuze ko ubufaransa nta bufatanye bwagize kuko abatutsi bishwe n'abaturanyi babo ku misozi muri uwo mwaka nanone komisiyo yashinzwe na perezida macron yigaga ku ruhare rw'ubufaransa muri jenoside nawe yagaragaje ko icyo gihugu ku butegetsi bwa francois mitera cyananiwe kugira icyo gikora mu gufasha guhagarika jenoside marcel kabanda uyoboye umuryango yibuka mu bufaransa yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp ko yakiriye neza ubutumwa bwa perezida macron tugume makuru yo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi ibaye bill clinton wigeze kuyobora leta zunze ubumwe za amerika niwe wagenwe kuzayobora intumwa z'icyo gihugu mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ibi bikubiye mu itangazo ryasohowe na perezidansi ya amerika mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu muri iryo tangazo perezida joe biden avuga ko intumwa za amerika zizayoborwa na Bill Clinton wabaye perezida wa mirongo ine na kabiri wa leta zunze ubumwe za Amerika. Twibutse ko Clinton ariwe wayoboraga Amerika ubwo jenoside yabaga mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Avugana n'itangazamakuru muri White House, John Kirby uvugira urwego rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano muri perezidansi ya Amerika yavuze ko perezida Biden yanejejwe n'uko Bill Clinton yemeye kuyobora intumwa za Amerika mu muhango wo kwibuka. lead the delegation for the 30th anniversary. Our hearts and our prayers go out to the families of the, of the, of the survivors, uh, of those who were, who were killed. aha john kabi yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika aho avuga ko perezida joe biden yifatanije mu kababaro no mu masengesho n'imiryango yarokotse n'ababuze ababo kandi ko ashimira perezida clinton kwemera guhagararira ubutegetsi bwe muri uwo muhango mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika yagiranye ibiganiro kuri telefoni na minisitiri w'intebe wa israheli benjamin netanyahu ni nyuma y'iminsi mike ingabo za israheli zigabye ibitero byishe abakozi barindwi b'umuryango utabara mu ntara ya Gaza ibi ni mu gihe Perezida Biden akomeje kotswa igitutu n'abanyamerika bamusaba guhagarika inkunga ya gisirikare Amerika iha Israeli bitaba ibyo iyo nkunga ikajya iherekezwa n'amananiza ku wa mbere w'iki cyumweru ibitero bya Israeli byahitanye abakozi barindwi b'umuryango World Central Kitchen wari umaze igihe ugaburira ibihumbi by'abanyapalestina ni umuryango watangijwe n'umunyamerika jose andres wamamaye mu guteka ibiganiro byabo byibanza ahanini ku mutekano mu ntara ya gaza mu kiganiro n'abanyamakuru minisitiri w'ububanyi n'amahanga antony blinken yavuze ko perezida biden yabwiye netanyahu ko kugaba ibitero ku bakozi b'imiryango y'ubutabazi n'ibikorwa by'ubutabazi bigomba guhagarara kandi ko bitakwihanganirwa minisitiri blinken yagize ati si ubwa mbere ibitero nk'ibi bibaye ariko bikwiye kuba ibya nyuma minisitiri blinken yakomeje avuga ko perezida biden yagaragarije minisitiri w'intebe netanyahu ko intambara igomba guhagarara hakaba guha abakozi bashinzwe ubutabazi inzira bakageza ibikorwa byabo ku baturage babikeneye imiryango itanga ubufasha mu ntara ya Gaza iraburira ko kuhakorera muri iki gihe bisa nk'ibitagishoboka umwe muri iyo miryango urashinja ibihugu bikomeje guha Israel intwaro ubufatanyacyaha mu bishobora kwitwa jenoside Isabel de Fourne perezida w'umuryango w'abaganga batagira imipaka yatanze impuruza ko muri iyo ntambara hashobora kuba jenoside imiryango cumi n'itatu ikora ibikorwa by'ubutabazi ivuga ko Israel ibananiza mu bikorwa byabo byo kugeza ubufasha kuba bukeneye de fulne avuga ko umuryango ayoboye umaze gupfusha abakozi batanu muri magana atatu bakorera mu ntara ya gaza yavuze ko gaza muri iyi minsi imaze guhinduka ahantu hadakwiye kuba ikiremwa muntu iyi miryango irasaba israheli guhagarika umugambi wayo wo kugaba ibitero mu mujyi wa rafa uri mu majyepfo ya gaza intambara muri gaza yatangiye nyuma y'igitero umutwe wa hamasi wagabye muri israheli kigahitana abantu barenga igihumbi na magana abiri abandi bagera kuri magana abiri na mirongo itanu barashimutwa
urakoze edi rwema mukomeje kumva radiyo y'ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu no ku mbuga za yutube fesibuke na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
yisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda hateraniye inama mpuzamahanga ku kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi abayiteraniyemo baraganira ku butabera ukuri no ku mateka ya jenoside asumita kaboyi ari muri kigali arena aho iyo nama ibera asumita kaboyi wiriweho wiriwe neza venose iyo nama yabimbuwe na minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'uburere mbonera gihugu Jean Damascene Bizimana niki yabwiye abayiteraniyemo Minisitiri Bizimana yabwiye abateraniye muri iyi nama ubukana bwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda uburyo yakoranye ubukana bwinshi igakorerwa mu gihugu hose igakorerwa mu tugari twose yerekanaga ukuntu yari ikomeye hanyuma anavuga n'ukuntu ubutegetsi bwariho bwayikoraga ibishoboka byose kugira ngo abitabira jenoside bayitabire n'ingufu nyinshi ariko anagaragaza n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'urukiko rwa rusha hari ibyo yagiye ashima bakoze n'ibyo bagaya agaragaza iyo miryango mpuzamahanga intambwe bamwe bagiye batera kugira ngo isi imenye jenoside yakorerwaga abatutsi uko yari imeze n'ubukana bwayo yagarutse ikintu yashimye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwahoze rukorera arusha yavuze ko hari umucamanza yemeye ko ibyaha byo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu byaba ibyaha bya jenoside avuga ko ari umutwaro munini cyane watuwe abagore n'abakobwa bari barafashwe mu gihe cya jenoside bamwe banduzwa sida abandi bakoramo ubumuga n'uyu munsi bakigendana ko babonye biruhukije kubera ko icyo cyaha cyemewe ndetse hakaba hari n'abantu bagihaniwe none nyuma y'imyaka mirongo itatu abari muri iyo nama barabona bate intambwe zatewe muri ubwo butabera uvuga mu rwanda ibyo byagarutsweho na madamu mukanaganzwa domitira wahoze ayobora urwego rwa gacaca werekanye ko kugira ngo leta y'u rwanda ibashe guha ubutabera abantu bari barokotse jenoside guha ubutabera abari bamaze gufungwa bari mu magereza y'u rwanda bagera ku bihumbi ijana na mirongo itatu byasabye ko hajyaho urwego rudasanzwe rwitwa gacaca iyo gacaca rero niyo yaje no kuvamo ikintu cyakoreshejwe kugira ngo ibyaha bisobanuke bimenyekane byitwa kwirega no gusaba imbabazi wowe ugenda henshi mu rwanda ureba uko abanyarwanda babanye unahere no ku bivugirwa muri iyo nama yateguwe na minisiteri y'ubwiyunge bw'abanyarwanda n'uburere mboneragihugu ubwiyunge bugeze he magingo ya nyuma y'imyaka mirongo itatu ugize neza kumbaza icyo kibazo venuste n'ejo nari ndi mu mudugudu umwe w'abarokotse jenoside urimo n'ababikiye twaganiraga mu rugo rumwe rw'umukecuru wiciwe abana bose ndetse n'umugabo kandi najyanyeyo n'umwe mu bagize uruhare mu kugira ngo abo bantu bose bapfe bashire biratangaje cyane barasurana baraganira gusa umukecuru yabanje kuvuga ko byari bimugoye cyane kubabarira umuntu wamutsembeye umuryango akawurangiza ariko aravuga ati byarangiye tubaye inshuti byarangiye ubu ngubu ntawishisha ndetse n'uwo wagize uruhare muri jenoside yaravuze ati byabanje kuntera ubwoba kugira mbe natinyuka guhinguka imbere y'umukecuru wasigaye wenyine ariko ati ubu ngubu ni umubyeyi wanjye mbega ndisanga rero iyo bakubwira ubuhamya wumva ari ikintu gisa nkaho gikomeye ariko kandi cyarakoretse asumuta kaboyi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali kuri kigali arena ahateraniye inama mpuzamahanga ku kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza murakoze cyane mwabyumvishe abarokotse jenoside bakoze intambwe yo kubabarira kugira ngo bashobore kwiyubaka ndakira jean paul samputu kugira ngo tuganire ku rugendo yakoze ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze murakoze minisitiri kuri wowe kwibuka ko wagizwe imfubyi bigufasha gute mu kubaho kwawe bifasha ko ngomba kubaho ubundi uri imfubyi ariko ngomba kubaho byarabaye ariko ntibibuza ko ugomba kwitwara nk'umuntu uriho apana kwifata amapfubyi nk'uko bavuga ugomba kumenya ko ubuzima bukomeza kandi ukabaho unaberaho n'abariya bacu bagiye ukumva ko kubahorera ari ukubaho neza mu rukundo wirinda icyatumye bagenda nawe kitakubaho none se mu rugendo rwo kwiyubaka wiyemeje guhura no gusabana n'uwakugize imfubyi umaze kumubabarira tubwire izo mbaraga wazikuye he yego imbaraga ntabwo wazihabwa gusa ngo zize zituruka aho ngaho nazihawe n'imana gusa nanone wambaza uti se abandi kuko nabo bazi imana kuki batabikora niko wambaza nanjye rero nkabwira nti naciye bugufi ndayumvira kuko iryo jwi nawe ryumvise rwose rimbwira riti nutababarira ntabwo ubaho byabaga byari ngombwa rero ko mbikora kuko kwari ko kubaho kwanjye kandi niyo nakomeje kandi koko ni nako nakize nakize ibikomere ari uko mfashe icyo cyemezo cyo kumubabarira noneho tuza no kwiyunga ahubwo dufasha n'abandi no gufasha igihugu cyacu kwiyunga iryo jwi ujya kuryumva waryumvise ari uko wapfukamye urasenga urasaba uravuga uti mana mfungurira umutima unyereke icyo wifuza ko nkora iryo jwi waryumvise bigenze gute hehe na ryari iryo jwi ahubwo naryumvise ari uko mbere sinarindiho nari nk'uwapfuye ahubwo iryo jwi naryumvise aho ntangiye kugira ubwenge aho ntangiye no kumenya imana kuko sinanayemeraga aho ntangiye ahubwo naryumvise ari uko nyibajije mbese wari uriye kuko narayibajije rwose nari nabanje no kuvuga ati bimaze iki kubaho ibyo warabizi ko nabikoze mu ndirimbo zo noneho igihe ndi kwibaza ngo ruriho ese ubundi ibi ngibi ni ibiki ese ubundi ibi byabaye ese ubundi unariho ndi kubaza rero nibwo rwose ibyo jwi ryaje ahubwo kugira ngo ubeho ni ukubabarira utababariye ntuburiho rero nagiye kurwana naryo kurwana n'ijwi ry'i rwanda numva ngirana rwose nirana nayo mvuga ntoya n'amaryanga noneho ku buryo inyemeza ko ahubwo kugira ngo mbeho nongere ngire ubuzima ari uko mfata icyo cyemezo mu guhitamo kubabarira niho numvise rero ko aribwo buzima ko nagomba guhitamo nintahitamo kubabarira ndaba mpfuye nimbihitamo ndabaho ibyo rero byarantuza kugeza amagingo ye hari aho uvuga ko umwanzi ukomeye ari uburakari ari uguhorana inabi no kwifuza kwihorera ko wowe usa n'uwivuje ugakira ukora iki kugira ngo n'undi waba ugifite igikomere cyomuke ni ugukora nk'ibyo nakoze n'imana inabikora ibikora kugira ngo atari wowe gusa ngo bibaho aho kugira ngo bizabere urugero abandi kuko nk'abantu bari banzi muri ibyo bihe n'uwapfuye bakabona n'undi muzima barabibona bakabona ko umuntu kuko akomeye kandi kuko abivuga buri munsi kuko urwango ni ikintu kibi kuko tunarebye neza se mu ijambo rimwe bariya bacu bagiye cyangwa jenoside yabaye kubera iki kubera ijambo rimwe gusa urwango urwango nicyo cyatumye bagenda ni no kugira ngo rero nanone bitongera kuba n'ikihabikiza hagomba kuba urukundo hatari urukundo rero ntacyo twageraho ni urukundo ni imbabazi kandi imbabazi ntubazi kuko niho warugera utabanje kubabarira kubabarira no kwihana kuko hari abagomba no kwihana nabo kugira ngo byose bibe rero ni uko hagomba kuba imbaraga z'urukundo nta kindi imbaraga z'urukundo zizanwa n'izo ntambwe bigiri kwihana no kubabarira wabaye imfubyi uri umusore none ubaye igikwerere akabando k'imyaka mirongo itatu wagaciye muri he shyamba ni mu ishyamba ry'urukundo n'imbabazi nta handi ni imbabazi ni ukwihana noneho hakaza urukundo urwo rukundo rero nta kiributa nibwo bwenge urukundo buriya nibwo bwenge urukundo niko kubaho urukundo noneho bikagenda bikaba n'itegeko risumba ayandi yose kuko imana yaravuze ngo urukundo niryo tegeko risumba ayandi yose n'ayandi yose agenda asanga mu rukundo nta kindi ni urukundo nirwo rwaremye isi imana yitwa urukundo hagifite urukundo nicyo kintu cya mbere jean paul samputu warokotse jenoside yakorewe abatutsi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane jenoside
Washington ijwi ry'Amerika mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda abatuye umujyi wa Bujumbura mu Burundi baravuga ko ubuzima busigaye buhenze cyane bigatuma n'umushahara abakozi ba leta bahembwa utakibahagije babishingira ku biciro by'ibintu bikenerwa buri munsi byikubye inshuro zigera kuri ebyiri cyangwa zirenga inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru iki gitunguru ni inoti y'ijana ubu ni ubuzima twavuga ko bushemeye rwose uyu ni umunyagihugu wo muri zone buterere mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura avuga ko ubuzima bwamunaniye n'umuryango wiwe kubera ibiciro mu kuduga byabaye ndanse we na bagenzi we harimwo n'abo hagati mu gihugu bafatira ku biribwa vya nkenerwa byaduze ibiciro bimwe mbere bikigwiza na kabiri ikiro cy'ibiharage gisigaye kigugwa ibihumbi bitanu ibiharage bavuga ngo birabona ikiro cy'ibiharage byahora byitwa kirundo kigeze ku bihumbi bitatu n'amajana abiri ese nk'ubu unya nk'utunze abana batanu bangahe ubona ari gute imihanya itanu ni kiro icatanu ama ikiraya demir desa ikiro iki gihe umuntu acyo aricyo nirimira ngaha igihanga demir desa senkana none babona yuko tubenga uburundi bwacu tugendehe ni ukuri abana bamwe bararara n'ubusa kubera kiro cy'umuceri cyo kiri ku bihumbi bitanu udafise ntujya agitavugayo n'amavuta ikiyiko kimwe nicyo tugura nyine ku mahera igihumbi nta n'amazi dufise amakara harababye icyo dusaba leta nuko yoraba ikorohereza abanyagihugu kugira ngo umuntu arabe ko yofungura akaryama abanyagisagara babwiye ijwi ry'amerika ko n'igitoro cyasubiye gukena no hagati mu gihugu ni nk'uko hari uwatubwiye ko yaguze iritiro imwe n'igice ku bihumbi mirongo ibiri by'amafaranga y'amarundi mu gisagara ca ngozi naho nyene muri magendu kubera kuri sitasiyo atakihari uwo muvyeyi agahinda n'ikose kubera ubwo buke ubukene hari ico umuntu yoba akivuga aha turi bikankara tugenda twarapfuye umuntu aragenda kuri ako kazi yageze imana yakaronsa arakagiyeko n'amaguru a- agataha agataha n'amaguru twabaye duke ntaco ariko twabonetse ariko ukabura amakara yo kuduteka ehe nguyu mwana urabuze ingene aja kw'ishure bamwe mu bahinga nka kefa n'ibizi asanzwe arongoye umugambwe kodebu asanga leta ariyo yonyine ishobora gutorera umuti ico kibazo c'ubuzima buzimvye Pierre Claver niyo nkuru ku bwijwi rya amerika
abagore mu majwi yabo ku ijwi ry'amerika
buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara saa saba n'iminota makumyabiri tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi rya amerika
mu muryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
guhijira mu mugore ni ukwiteganyiriza
ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu rwanda no mu burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi ry'amerika ikiganiro cy'abari n'abategarugori ku ijwi ry'amerika abana b'abakobwa baba mu nkambi y'impunzi ya mahama mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda baravuga ko babura akazi kandi barize amashuri y'imyuga kutabona akazi bitera bamwe kujya mu buraya abandi bagashinga ingo bakiri bato inkuru ya tirive ndayishimiye ijwi rya amerika ryaganiriye na bamwe mu bana b'abakobwa baba mu ikambi ya mahama bize amashuri asanzwe barayaheza mu nyuma baja no kwiga mu mashuri y'imyuga atandukanye kugira ngo bagerageze amahirwe yo kuronka utuzi mana ariyo divine w'imyaka mirongo ibiri n'itatu ari muri abo yahejeje amashuri asanzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe mu nyuma acaja kwiga ibijanye no guteka aho yagiye kubyigira mu gisagara ca kigali gacuriro arabiheza avuga ko mu bo biganye bashika kuri mirongo itatu na batandatu umwe wenyene ari we yamaze kuronka akazi urumva icyo gihe cyose nta kazi ndabona nta kintu kwirirwa umuntu yicaye muri kominote nta kintu umuntu ari gukora ugasanga mbese umuntu ibibazo afite nta kintu bivanye n'akazi utaba unafite n'akazi ugasanga ibibazo ufite wabuze no kubigenza kuko buriya nta kintu ntabwo washobora kubona ikintu udakora umuhungu umwe niwe wakabonye bari i kigali no baracyari gukora ubwo abandi twese turicaye mu nkambi manariyo anavuga ko bakija kwiga bahabwa icizere n'umushinga wa karitasi wabishurira ko bazobafasha mu kuronka akazi ariko bakaba bararindiriye barabura batubwiye ati mwige cyane mwige neza kuko tushobora nko kubashaki tuzabashakiramo akazi mukore ntabwo muzaba kwicara none nta nubwo ba n'ubu ngubu urabona nta n'aka- nta kazi urumva nta kazi bonge ntabwo badushakiyemo ngo dukore na seritifika na- kugeza n'ubu nta nubwo turanayibona ntandi twarasohoje ninahazwe nadine nawe afise imyaka mirongo ibiri n'itanu nawe akaba aba mu ikambi ya mahama yahejeje amashuri asanzwe atarahunga mu nyuma ashitse mu buhungiro yagiye kwiga i butare ibijanye no gutunganya imishatsi kugira ngo bizomufashe kwiteza imbere yamara yatubwiye ko gushika ubu ataratangura kubishira mu bikorwa hari ibintu by'imyuga nigeze kwiga hano mu rwabuye i butare zirasoza n'izasimwa rwampa na seritifika ntabwo ndatangira kubikora kubera ko nta bushobozi nigeze nshobora kubona bwo kugira ngo mbone uko nakora uyu ninahazwe avuga ko n'imigambi isanzwe ifasha impunzi kwiteza imbere itarabashikira kuko hari n'igihe batayimenya ni amakuru dukunze kuba tubona cyane nyine tubyumva byaba bira- bara- barangije bamwe babimenye nyine bakabijyamo hari igihe nyine mbese nta makuru ahagije dukunze kuba tubonamo ugasanga bamwe barimo abandi nyine babari abarimo ukabura uko wabigenza nyine kubera ko nta kindi wabikoraho uyu mukenyezi w'imyaka mirongo itanu nawe afise abana batandatu avuga ko hari abakenyezi n'abigeme bataronka amahirwe yo gushikirwa n'ibibagenerwa kuko biba byatunganijwe nabi ntibimenyeshwe bose uku niko abisigura urabona hari igihe bashobora gutumaho nk'umushinga nk'aka muri karitasi ugasanga bamwe babimenye wagenda nyuma ugasanga igitigiri cyakwiye ntibarenza kuko barashyiramo n'abanyarwanda b'inyuma y'inkambi nabo barajya mu mu- mu- mu- tuku- tuku- bakajya mu gitigiri cyabo cy'inkambi bamukunze hariho ukuntu bayabaha urumva rero wowe urashobora kugenda wabyumvise apure usanga bamaze kwandika bakubwira ati igitigiri cyuzuye njye natonze ahantu hashika hatatu usanga ngo ibitigiri byakwiye urumva ibyo zose n'imbogamizi ziri mu nkambi kubura ibyo gukora na cyane cyane ku bigeme baba mu ikambi bavuga ko bituma benshi baja mu ngeso mbi zirimo ubushurashuzi kugira ngo baronke ico kurya canke ibindi bikoresho umwana w'umukobwa akenera ukuri ubuzima burakomeye ni ukuri burakomeye cyane ndetse ntabwo buba byoroshye kuko amavuta akagushirana wizeye ko tekisiti ubikene ukayibura nyine ukabura ubuzima uka- nyine ukabura uko ubaho nyine ukahora ura muri bwa buzima bubi twe tuburi ibibazo biba byihariye cyane kuko buri mwana w'umukobwa ni ibintu byinshi by'ibibazo ahura nabyo byinshi bitandukanye usanga nawe ugiye mu bintu bita- bita- bitari byiza nyine bivanye n'ukuntu nawe no kwiyakira byakunaniye buriya kubwira n'umwana w'umukobwa yiyakire vuba biragoye ni abantu bagira imitima yoroshye urabizi ikindi abo bigeme bavuga ni uko usanga bamwe baciye baja kubaka izabo igihe kitageze canke batabanje gutohoza ibyo bakabikora kugira ngo barabe ko ubuzima bwohinduka abakobwa benshi hano mu nkambi batwara inda bivanye n'ukuntu baba bihebye nta kintu babona iki ugasanga abenshi bajya no ku bagabo bivanye n'ukuntu ubuzima buba bwaducanze twagerageje kurondera bamwe mu bakora mu migambi ifasha impunzi kwiga mu myuga itandukanye bakanabizeza kubafasha kuronka akazi ariko ntitwabaronka iyamara ushinzwe ibijanye n'ineza y'ababa mu ikambi bimenya imana shantare yatubwiye ko abo nabo borindira bakihangana kuko hari amashirahamwe afasha ababa mu ikambi kwiteza imbere inkambi mpuzama n'inkambi ni ibiri mu bihumbi mirongo itandatu na bingahe by'ibombe rero kugira ngo abo bantu bose baronkere rimwe ama- amafaranga ndetse cyangwa imfashanyo kugira ngo bigire ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko nitworeka gushima ku bamaze kuyabona hariho abamaze kuyabona hariho n'ubu abi- abi- a- ayandi mashyirahamwe yiteguye guhereza amafaranga n'abandi bantu turafite icyizere kuko turiko turaraba niba havuyemo abantu nk'ijana na mirongo havuyemo abantu nk'amajana atatu tuba dufite icyizere ko ejo hariho abandi bazohabwa abo banyeshuri b'impunzi bize mu rwanda ibijanye n'imyuga n'ibindi babifashijwemo n'imigambi itandukanye isanzwe ifasha impunzi bavuga ko ubukene bubamereye nabi bari bizeye ko bazoca baronka ico bakora na cane cane ko usanga benshi barisanze barashizwe mu mugwi wa gatatu w'abifise abo nabo bakaba baharurwa mu mpunzi zidahabwa imfashanyo Thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali urakoze Thierry yishimiye mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo z'ingenzi zari ziyagize i kigali mu rwanda hateraniye inama mpuzamahanga ku kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi abayiteraniyemo baraganira ku butabera ukuri no ku mateka ya jenoside nyirizina abarokotse jenoside bakoze intambwe yo kubabarira kugira ngo bashobore kwiyunga no gutsimbataza ubumwe bw'abanyarwanda perezida emmanuel macron w'ubufaransa aravuga ko ubufaransa n'ibindi bihugu bakorana bashoboraga guhagarika jenoside aha niho dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi imana iguha igukura ku gashashi ikagushyira ku gahundo umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimyimana
babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu eh. ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagacarishari kashira ngabo kamazima kano kuri